mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi rya amerika mu burundi murayumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda murayikurikira kuri fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali inshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamirinda ubasuhuza kandi mbaha ikaze muri aya makuru yo muri aka kanya dore ingingo z'ingenzi muziyagize u rwanda rurega u rwanda rurarega repubulika ya demokarasi ya kongo ko yateguraga kurutera bimwe mu bimenyetso byabonetse igoma byagaragaje yuko hari igitero cyari giteganyijwe mu bihe biri imbere hari intwaro nyinshi zoherejwe hari ubuhamya bw'abasirikare ba FARDC bafashwe
uyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda olivier nduhungirehe ni mu kanya rero mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu veniste nshimiyimana hagati aho intambara hagati ya FARDC ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa ma makumyabiri na gatatu yageze no mu ntara ya kivu y'epfo naho leta zunze ubumwe za amerika ishobora gufunga usaid ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mpuzamahanga ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato cyane muguma aho ngaho hafi nk'uko nari maze kubibabwira leta zunze ubumwe za amerika hano muri leta zunze ubumwe za amerika usaid ishobora gufungwa usaid ni ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mpuzamahanga guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko kuyihagarika biri mu migambi yo kugabanya ingengo y'imari y'igihugu ikoresha rero leta ikoresha eugenie mukankusi araduha iyi nkuru ibi ni nyuma y'uko umuherwe elon musk atangaje ko we na perezida donald trump bemeranijwe gufunga iki kigo ibyo bihuje n'inyandiko yakwirakwijwe mu bakozi mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ibiro ntaramakuru by'abanyamerika associated press byatangaje ko elon musk kuri iki cyumweru yanditse ku rubuga rwa x ati usaid ni umutwe w'abagizi ba nabi ni igihe cyayo cyo gupfa abakozi ba usaid bavuze ko abagera muri magana atandatu guhera mu ijoro ryakeye basanze badashobora kwinjira muri mudasobwa z'iki kigo abagishoboye gukoresha izo mudasobwa bakiriye imeri y'ikigo ivuga ko hashingiwe ku mabwiriza y'ubuyobozi bw'ikigo inyubako y'icyicaro gikuru ifungwa ntihagire umukozi uyinjiramo kuri uyu wa mbere tariki eshatu y'ukwezi kwa kabiri ibyo byose bibaye nyuma y'uko elon musk avuze ko yavuganye na trump ibijyanye n'imfashanyo ya amerika n'ikigo cya amerika gishinzwe imfashanyo n'iterambere kandi ko bumvikanye ko bagomba kugihagarika nyuma y'imisoro mishya leta zunze ubumwe za amerika yashyize ku bicuruzwa bituruka mu bihugu bituranyi perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika araganira kuri uyu wa mbere na mugenzi we wa mexique umutegarugori claudia shanbaum na minisitiri w'intebe wa canada justin trudeau uretse mexique na canada imisoro mishya iri no ku bushinwa ibi bihugu bitatu nibyo bya mbere ku isi byohereza ibicuruzwa byinshi muri leta zunze ubumwe za amerika ku buryo yo ibona ibihomberamo niyo igura byinshi kurusha ibyo yoherezayo urugero guverinoma ya amerika itangaza ko ikinyuranyo cy'ibicuruzwa amerika yaguze muri canada n'ibyo yagurishijeyo mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane kigera ku madolari miliyari mirongo itanu n'eshanu ku byavuye n'ibyagiye muri mexique mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu kiragera ku madolari miliyari ijana na mirongo itanu n'eshatu naho ku bushinwa ibyo leta zunze ubumwe za amerika yaguzeyo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu biruta ibyo yagurishijeyo ho amadolari miliyari magana abiri na mirongo irindwi n'icyenda ejo bundi kuwa gatandatu perezida trump yatangaje ko ibicuruzwa biva muri mexique na canada bizajya bisora makumyabiri na gatanu ku ijana naho ibiva mu bushinwa bigasora icumi ku ijana ayo yose aba yiyongera ku misoro isanzwe mexique canada n'ubushinwa nabo bahise batangaza ko bagiye gusoresha kimwe neza ibicuruzwa bagura muri leta zunze ubumwe za amerika ijwi rya amerika noneho tunyarukire muri uganda aho guverinoma igiye kohereza urukingo rwo mu cyiciro cy'igeragezwa rw'icyorezo cya ebola mu murwa mukuru kampara eugene mukankusi aragarutse kuri iki cyumweru umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubushakashatsi kuri virusi cya uganda pontiano karebu yavuze ko abahanga mu bya siyansi barimo gutegura amabwiriza y'uko doze zirenga ibihumbi bibiri z'urukingo ruri ku rwego rw'igeragezwa rwo gukumira virusi ya ebola bivugwa ko yaturutse muri sudani zigomba koherezwa ishami rya onu ryita ku buzima wms ryavuze ko doze z'urwo rukingo zirimo kugenda ziboneka hakurikijwe amabwiriza y'igerageza kugira ngo hasuzumwe imikorere yarwo ndetse n'umutekano warwo ibiro ntaramakuru by'abanyamerika associated press bivuga ko nta nkingo zari zemezwa zibasha guhangara virusi ya ebola yaturutse muri sudani indwara ya ebola yahitanye umuforomo wari woherejwe ku bitaro bikuru by'i kampala uwo mugabo yapfuye kuwa gatatu ushize kandi abayobozi batangaje icyorezo cya ebola ku munsi wakurikiyeho
aya makuru murayakurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda murayasanga no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo kamu kuri yutube facebook n'izindi mbuga nkoranyambaga zacu radiyo vowa u rwanda ruvuga ko rufite abasirikare muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu rwego rwo gukumira intambara ya rugwirira iturutseyo koko rero minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda olivier nduhungirehe arahakana ibirego bya sadek ivuga ko izi ngabo z'u rwanda zica abaturage mu burasirazuba bwa kongo yaganiriye n'ijwi ry'amerika hanyuma nduhungirehe rero avuga ko leta ya kongo yari ifite umugambi wo gutera u rwanda iki kiganiro yakigiranye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana muri iriya nama y'abakuru b'ibihugu ba sadec hari ibyavuzwe bidahuye n'ukuri ariyo mpamvu guverinoma y'u rwanda yasohoye iriya tangazo mwabonye ibyo bavuze rero ni uko ngo ingabo z'u rwanda ngo ziri muri kongo ngo kwibasira ingabo za sanidarasi ndetse ngo no kwibasira abaturage ibyo rero ni ikinyoma cyambaye ubusa kandi nabo barabizi neza ingabo z'u rwanda ntabwo zibasira abaturage ahubwo zirabarinda zibarinda muri za operasiyo zo kubungabunga umutekano z'umuryango w'abibumbye ndetse n'izindi operasiyo hariya muri mozambique mu majyaruguru ya mozambique ya cabo delgado ni u rwanda rufatanyije n'ingabo za mozambique rurinda hariya kandi rwagariye umutekano mu gihe abandi byari byabananiye rero kuvuga yuko ngo ingabo z'u rwanda zibasira abaturage ni ikinyoma cyambaye ubusa kidashobora kwihanganirwa kuvuga ko ingabo z'u rwanda zibasira abaturage bavuga ko zibasira abaturage aho zinyuze bavuga ko zibasira abaturage muri repubulika ya demokarasi ya kongo bashaka kuvuga hehe bashaka kuvuga iburasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo kandi nabyo ni ikinyoma kuko twibasira abaturage niko nk'uko babyanditse muri muri paragarafu ya kane mu gika cya kane cy'imyanzuro y'iriya nama y'abakuru b'ibihugu ba sadeke none se mwebwe nka leta y'u rwanda nzi yuko mwavuze yuko mwafashe ingamba zo kwirinda ibyo by'ingabo ziri muri kongo byo murabyemera twebwe twavuze ko twashyizeho ingamba zo kwirinda kubera ko izo ngabo za samidiarasi zagiye muri kongo ku butumire bwa perezida Tshisekedi gufatanya n'indi mitwe yitwaje intwaro mu kurwanya makumyabiri na gatatu no kurwanya leta y'u rwanda kuko ndagira ngo mbibutse yuko hashize imyaka ibiri perezida Tshisekedi avuga buri munsi yuko ashaka guhirika ubutegetsi bw'u rwanda ko ashaka gutera bombe mu rwanda rero kumva ko ibihugu byohereje ingabo muri samidiarc bizi neza yuko perezida Tshisekedi afite umugambi wo guhirika ubutegetsi bwo mu rwanda ibyo ni ibyo kwibazaho hakaba n'ingabo z'uburundi rero nk'uko mubizi nazo zoherejwe hariya iburasirazuba bwa kongo mu kurwanirira perezida Tshisekedi zo zikaba afite zikaba zihuje n'ingengabitekerezo ya jenoside na n'ingabo z'aba ba fdrr kuko baranakorana ndetse bakaba banakorana n'aba bacanshuro mwabonye bari boherejwe iburasirazuba bwa kongo kugira ngo bafashe muri uwo mugambi none se ingabo za samidiarasi ko zikiri muri repubulika ya demokarasi ya kongo mwebwe muzifata mute muzifata nk'umwanzi cyangwa se mushobora gukorana kugira ngo amahoro agaruke muri kariya karere k'uburasirazuba twebwe icyo twifuza mbere na mbere ni uko uyu mutwe wa fdrr nyine warandurwa burundu muri kariya karere kuko umaze imyaka mirongo itatu ufashwa n'ubutegetsi bwa kongo mu bihe binyuranye icyo twifuza mbere na mbere n'icyo ngicyo icya kabiri twifuza ni uko ingabo z'amahanga zatumiwe na perezida Tshisekedi kugira ngo zirwanye u rwanda kuko aricyo bagamije iyo urebye imvugo za perezida Tshisekedi nazo zabarwa muri kariya karere kugira ngo amahoro ahinde kuko zibangamiye umutekano w'u rwanda icyo twifuza kandi ku buryo burambye ni uko umutekano w'u rwanda wabungabungwa ku gihe kirekire ku mupaka wacu na kongo kuko byagaragaye yuko hari umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u rwanda nk'uko bimwe mu bimenyetso byabonetse igoma byagaragaje yuko hari igitero cyari giteganyijwe mu bihe biri imbere ibyo bimenyetso ni ibihe ibyo bimenyetso birahari tuzabitanga igihe nikigera ntabwo wabonye kominike yacu narayibonye ariko nagira ngo mumvungurireho muvungurire kumva ijwi rya amerika muri kano kanya ni iki mwabonye kibemeza ko hari umugambi mubisha kandi wenda gushyirwa mu bikorwa wo gutera u rwanda hari byinshi bizamenyeshwa igihe nikigera ariko hari intwaro nyinshi zoherejwe hari ubuhamya bw'abasirikare ba FARDC bafashwe ku mugambi bari bafite wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda kuko n'izo ntwaro zivugwa zari muri kilometero eshatu gusa ku mupaka w'u Rwanda kandi uko zari ziteye n'uko zanganaga ntabwo zari zo kurwanya M makumyabiri na gatatu gusa ahubwo zari zo kwibasira u Rwanda no gutera u Rwanda nk'uko abo ba FARDC babyemeje ariko ibindi bimenyetso muzabigezwaho igihe nikigera ambasaderi olivier jean patrick nduhungireho minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika ni bashimiye
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aya makuru rero murabyumva aribanda kuri repubulika ya demokarasi ya kongo ahanini nk'uko rero twabivuze muri repubulika ya demokarasi ya kongo murabizi umutwe wa ma makumyabiri na gatatu umaze iminsi urwana n'ingabo z'igihugu FARDC murabizi ko wigaruriye umujyi wa goma mu cyumweru gishize icyo kuva rero icyo gihe ibikorwa bitunze abaturage muri, muri rusange buri munsi byari byarahagaze ariko kuri uyu wa mbere ubucuruzi bwasubukuwe neza mu bice bimwe na bimwe by'umujyi wa goma turi kumwe kuri telefone n'umunyamakuru Jimmy Shukurani Bakomera. Jimmy wiriwe neza?
Mwiriwe neza Thomas.
Niko wazengurutse umujyi wa Goma. Ese hari utuntu washoboye guhaha?
Ah, yego kuri uyu wa mbere hari ibintu nanjye nashoboye guhaha kuko murabizi ko iyi ntambara zagiye zigira ibibazo ziteza ibibazo ku baturage mu ngeri zose ubwo rero nanjye na na na nabonye umwanya wo kujya guhaha mu masoko mu isoko rimwe rinini ahangaha mu mujyi isoko rizwi nka kituku nahageze rwose ndetse n'andi masoko atandukanye uyu munsi wabonaga ko hari akantu hari ambiyanse ibikorwa wabonaga ko byasubukuwe neza neza uretse wenda nko kuba hari bimwe bitakozwe ariko wabonaga ko abaturage basubiye mu buzima busanzwe neza neza nk'uko byari imbere y'uko umutwe wa emu makumyabiri na gatatu wisubiza umujyi wa goma ariko se usibye amasoko rusange nk'amaduka amabanki byo byafunguye
bo uyu munsi ibyagaragaye cyane ni uko ni amasoko yafunguye amaduka ndetse n'ibindi bintu bitandukanye nk'abantu bacuruza ibintu bikenerwa mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage ariko za banki amashuri ndetse n'izindi serivisi za leta kugeza ubu zo ntabwo zirafungura gusa kuri uyu wa mbere wabonaga ari umunsi utandukanye n'indi minsi cyane kuva aho makumyabiri na gatatu igereye muri uyu mujyi kuko ibikorwa byose ndetse na za bisi mu muhanda wabonaga harimo ambiyanse ikomeye cyane bitandukanye n'iminsi ishize thomas
yego jimmy turacyari kumwe nikose usibye nk'amashuri yo ntabwo ari mu bucuruzi ariko rero nayo ari mu buzima busanzwe bw'abantu byo hari amashuri yafunguye
nk'uko nari maze kubivuga amashuri yo hari haracyari ikibazo gikomeye cyane kuko ubona aho aba barimu bamwe abarimu bamwe nagerageje kuvugana nabo ubona nta badafite umugambi wo gusubira mu kazi abanyeshuri nabo ubona abana ababyeyi bagitinya ko basubira mu ishuri basubira ku ishuri bitewe n'umwuka kose ukigaragara mu mujyi ariko ibindi bikorwa nyine nk'ibyo by'ubucuruzi nkubwiye ruguru aho wabonaga ko byo biri gukorwa neza cyane ahubwo ntekereza ko ibyo kurya byabaye byinshi mu mujyi kurusha uko byari bimeze cyane ko iyi ambiyanse abaturage batayiherukaga ndetse ubwo na n'ubu tuvugana za moto ziratembera ibintu abantu bari baheruka kera cyane nko mu myaka inishize thomas none se ni byiza ubwo ibiryo bihari ubwo ibiribwa bihari ibiciro se byo bimeze bite ugereranije no mu minsi yabanjirije ifatwa ry'umujyi wa goma ubu ngubu ibiciro wabinyuzemo wasanze byiyongereye byagabanutse bimeze bite
murabizi ko mu minsi yashize ibiciro byari byarazamutse cyane ibyo byaterwaga n'uko umujyi wa goma wari uri hagati utagaburirwaga nk'uko bisanzwe ariko kuri iyi nshuro amasoko nagezemo nasanze ibiciro by'ibiribwa rwose byagabanutse byagabanutse cyane bitandukanye na mbere y'uko umujyi ufatwa kuko ufashe nk'umufuko w'ibirayi wari ugeze mu madorari ijana na mirongo ine gutyo ijana na mirongo itanu ariko ubu ngubu muri depo zitandukanye mu bubiko butandukanye ndetse no mu masoko urabona ko umufuko w'ibirayi wongeye kugaruka ku madorari ijana ku madorari mirongo icyenda mirongo inani ibyo biterwa n'uko ibyo kurya byose byari byaragumye muri teritwari ya masisi rucuru ndetse n'ahandi hagaburira umujyi wa goma ubu ngubu ibarabara zifunguye ubona ibimodokari zitwara ibyo kurya ziri kuza ari nyinshi so ibyo byumvikanisha neza uburyo ibiciro by'ibiribwa byagabanyutse ku rwego rwo hejuru tomasi
wavuze ngo nk'umufuka w'ibirayi uvuze amadolari ni amadolari y'abanyamerika muri gukoresha ku masoko
ya kugeza ubu amadolari y'abanyamerika aracyakora gusa nayo atangiye kugira ingufu nkeya kuko abantu ubona bari gukoresha amafaranga y'amakongomani gusa kuko nk'amadolari icumi yari ageze yari ari kuvunjwa amafaranga y'abakongomani ibihumbi ibihumbi makumyabiri n'umunani gutyo cyangwa se venti mili fura na venti mili fura ariko ubu ngubu ryamanutse rigera ku bihumbi makumyabiri na bitanu makumyabiri na bitanu mbese urabona ko idolari naryo riri kugenda ritakaza agaciro buhoro buhoro gusa wenda imbere sinzi uko bizaba bimeze ariko ubu ngubu rwose ubona ko idolari naryo ryamanutse cyane ku ryashize aho ryabaga riri kuzamuka cyane ye mu yandi magambo ushobora kwishyura umucuruzi ugiye kugura nk'ibirayi ibishyimbo se amashu se ushobora kwishyura amadolari cyangwa se ukishyura amakongomani
wishyura ukoresha amadolari ariko iyo ufite idolari baraguhenda cyane gusa ubona ko abacuruzi nabo ubu ngubu bari kwemera neza cyane bari guha agaciro amafaranga y'amakongomani kurusha umuntu wenda ufite idolari so ubona abo bantu ku isoko nabo batarimo kwishyura kimwe ufite idolari baramuhenda n'ufite amafaranga y'amakongomani nawe agahenda ufite agahenda ufite idolari tomasi nuko ibiribwa rero birahari hanyuma watubwiye ko n'amamoto n'amamodoka ari amabisi biri gukora none se mufite esanse ujya kuri sitasiyo ya esanse ugasanga ihari ukanywesha nta kibazo
aho niho nabyo birakora neza sitasiyo nazo ziri gukora neza esanse zirahari gusa ikirimo kugaragara ikintu nabonye kuri uno munsi ni uko ahubwo esanse ndetse na mazutu nabyo byazamuye ibiciro cyane abo nagerageje kubaza abacuruza za esanse bambwiye ko impamvu ibiciro byazamutse ari ukubera ko aho barangurira ubu ngubu esanse itari kwinjira cyane so ibyo rero bigatuma na mwayi de taransiporo cyangwa se uburyo abaturage basanzwe bakoresha nabwo butangiye kugenda buzamura ibiciro ni ukuvuga urugero umuntu uva muri sansikevire ajya muri komine ya karisimbi bari basanzwe bakoresha amafaranga ijana gusa ariko ubu ngubu ubona ko biri kugera ku ijana na mirongo itanu ndetse na magana abiri ahantu hamwe na hamwe
hanyuma ubwo rero nyine esanse ituruka mu mahanga yinjira goma ubusanzwe inyura mu rwanda aho ngaho ku gisenyi rubavu imipaka rero irafunguye ibicuruzwa birahita
imipaka irafunguye neza cyane umupaka nyine urabona uhuza u rwanda na congo ho urafunguye neza ndetse n'ikindi cyongeyeho ni uko ubushize mu minsi yashize umupaka wafungaga saa cyenda z'amanywa ariko ubu ngubu uri gufunga saa kumi n'ebyiri ndetse hari ukanagera na saa kumi na saa moya z'ijoro ugifunguye abantu bacyambuka kuko mu kanya niho nari mpavuye ndetse n'ejo narahageze ejo ku cyumweru naho narahageze mu by'ukuri ubona ko hari iki ari ibintu byahindutse cyane mu mihahirane ya goma na gisenyi kuko niyo mijyi yegeranye cyane imipaka yo umupaka ubona ko ufungurwa neza kandi ibyo kwambukira abantu basanzwe bakoresha sepejeri ubu ngubu bari gukoresha utuntu tw'utujeto gusa ukaba ufite ikarita ukaba ufite irangamuntu yawe ikarita y'itora ahangaha ukagenda ni ijeto igura amafaranga mirongo itanu gusa cyangwa se fura ukambuka ibintu bya sepejeri nabyo ubona ko bitakiriho tomasi jimmy shukurane bakomera ndagushimiye cyane rero ubwo ngubwo iyo nkuru uraza kuyitunganya nanone uze kuyiduha neza urakoze cyane
murakoze cyane namwe radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko nabibabwiye rero usibye goma yafashwe mu cyumweru gishize ni mu ntara ya kivu ya ruguru intambara rero ubu ngubu yimutse ijya mu ntara ya kivu y'epfo muri urwo rwego ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo fardc n'umutwe w'ama makumyabiri na gatatu barimo bararwanira muri teritwari ya karehe mu birometero hafi mirongo itanu uvuye mu mujyi wa bukavu umurwa mukuru w'intara ya kivu y'epfo kubera iyo ntambara rero abakozi b'umuryango w'abibumbye by'umwihariko abo mu mutwe w'ingabo z'amahoro monusco barimo barahunga bambuka banyuze ku mupaka mu mbabarire wa rusizi ya mbere bajya rero mu rwanda mugenzi wacu etemisitokire mutijima turi kumwe kuri telefone nawe mutijima we wiriwe neza
wiriwe neza tomasi aho hose wahasuye wageze ku mupaka warebye ukuntu abo basirikare ba monusco n'abasivile ba monusco barimo bambuka none se bahageze aba mbere bahageze ryari hanyuma baje bate hanyuma bahavuye bate
icyo nabanza kuvugaho gatoya ni uko abarimo abakozi ba monisiko barimo guhungishwa cyangwa bari guhunga banyuze mu rwanda ni abakozi b'abasivire kugeza ubu nta perisoneri militeri cyangwa se abasirikare barambukira hano mu rwanda ni abakozi b'abasivire biganjemo abagore n'abana harimo n'abagabo bakeya ariko mwarimu mbajije igihe bahagereye amakuru dufite ni uko batangiye ubundi kuhagera mu masaha y'ikigoroba y'ejo ku cyumweru ariko ab'uyu munsi baje uyu munsi bahageze isaa munani zibura iminota mikeya ku masaha ya hano mu karere k'ibiyaga bigari hano mu rwanda no mu burundi baraza rero uburyo bazaga imodoka bazagamo zabasigaga ku ruhande rwa kongo bakambuka n'amaguru bakaza bagaca mu nzego zishinzwe abinjira n'abasohoka bakabaterera amakashe y'uko binjiye mu gihugu hanyuma hari bisi amabisi manini hari bisi zigera kuri zirindwi harimo inini enye na mini bisi eshatu byari bibategereje zo mu rwanda bazaga rero bakajya muri izo modoka ku ruhande rw'u rwanda ubundi imodoka ya polisi ikajya imbere bisi yuzuye ikabakurikira igakurikiraho bakaza amakuru twaje kumenya ni uko bari gukoresha u rwanda nk'inzira ariko bo desitinasiyo yabo cyangwa se ahantu berekeza bagomba kuberekeza bazafatira indege mu rwanda bajya kinshasa ayo ni amakuru nahawe n'umuntu wo mu nzego zishinzwe abinjira n'abasohoka hano hano mu karere ka rusizi wambwiye ko bo ni uguca mu rwanda gusa ntibahaje nk'impunzi barahanyuze ariko aho baza- bazerekezaho ni ikinshasa indege zizabakura zibajyana Eh, a- kugeza ubu rero ni im- abantu umubare w'abamaze kuhaca ntabwo nabonye umubare wose ntibyankundiye ariko abahanyuze mpari eh, ni bisi yatwaye abantu bari hagati ya mirongo ine na mirongo itanu bivuze ko kubera n'iyo saha ya saa munani ubundi umupaka ufungwa eh, isaha ya saa cyenda bigaragara ko izindi bisi zo zazamukiye aho bivuga ko n'ubundi aba bakozi ba monisco cyangwa se n'ab'imiryango mpuzamahanga bakoreraga hano i bukavu eh, no ku munsi w'ejo ku wa kabiri barakomeza kuza bambuka bagenda
nyine izo modokari zibazana ni iza loni n'ayo mabisi bafata mu rwanda ni aya loni
oya imodoka zibazana ku ruhande rwa kongo zo ni iza loni ariko zo zisigara ku ruhande rwa kongo ruguru binjira mu mupaka n'amaguru ntabwo imodoka zibazana ngo zibageze mu rwanda ariko bisi zo ziri kubatwara mu rwanda ntabwo ari iza loni ni bisi z'abikorera hari kampani yitwa horizon isanzwe ikorera ingendo hagati y'umujyi wa kigali n'intara y'amajyepfo nizo bisi wabonaga ko zi- zirimo kubatwara eh, banditseho eh, ibyapa byanditse eh, ba- bamaditseho udupapuro tugaragaza eh, bitewe n'umubare w'imodoka bakandika monisco rimwe monisco kabiri gatatu gutyo ariko ni imodoka za ka- za kampani yikorera hano mu rwanda cyangwa se ikigo cy'abikorera mu gutwara abagenzi cyitwa horizon ntabwo ari imodoka za za loni zabatwaraga ku ruhande rw'u rwanda watubwiye yuko nyine abashinzwe za gasutamo batera amakashe mu mapasiporo yabo none se hari abategetsi b'u rwanda bo baza kubakira cyangwa cyangwa ni mbese ni abapolisi gusa baba- babaherekeza
ni ukuvuga ngo nta rwego nta muyobozi mu rwego rwa politiki wari hano ku mupaka mu rwego rwo kubakira uretse inze- abashinzwe abinjira n'abasohoka ku mupaka ndetse n'abapolisi eh, bacunze umutekano wo ku mupaka nta bandi bantu nta n'indi porotokole bakorerwaga ni ukuza bakinjira mu mupaka bagatererwa kashe ku ruhande rw'u rwanda bakaza binjira muri izo bisi berekwaga n'abashinzwe abinjira n'abasohoka bakinjiramo hanyuma eh, bisi yuzuye niyo bahitaga bagenda gutyo gutyo aho rero ku mupaka wa rusizi ya mbere aba bakozi yego n'imiryango yabo abakozi ba monisco b'abasivili n'imiryango yabo nibo ba- kugeza ubu ngubu babonye bahita nta bandi bantu abaturage b'abasivili b'abanyekongo barimo bahunga bava muri aho ngaho mu ntara ya kivu y'epfo baza mu rwanda
kugeza ubu nta- nk'abaturage b'abasivili b'abanyekongo bo nta- baza bagahunga baza mu rwanda bo nta barahagera ariko barimo barahanyura eh, biragaragara hari imodoka zabo kuko uyu ni umuhanda n'ubundi bakoresha cyane eh, uhuza bukavu na uvira kuko bagombera guca mu rwanda abo twagiye tubona rero ni abari bafite ibikapu byabo ariko bari mu modoka bari mu nzira n'ubundi bamanuka bakamanuka bugarama bambuka bajya eh, uvira Eh, hari abashobora kuba bafiteho imiryango cyangwa se ahandi bibwira ko haba hatekanye mu gihe bategereje uburyo ibintu byaza kugenda andi makuru twamenye uretse aba bakozi ba monisco ni uko hari abakozi b'abanyamahanga cyane cyane b'abashinwa babaye bahungiye mu mahoteli ya hano i rusizi kubera gutinya nyine ibibazo by'umutekano muke mu gihe ha- intambara yari igeze muri bukavu nabo rero eh, ariko bari- bahari muri ubwo buryo bwo kwicumbikira muri ayo mahoteli aba naho abandi banyekongo b'abaturage basanzwe ntabarahungira mu rwanda kugeza ubu uretse kuhaca nk'inzira berekeza mu bindi bice bya kongo eh, bisa n'ibyitabuye bukavu nk'aho za uvira n'ahandi noneho twihuse cyane akanya gatoya nko nko mu masegonda y'icumi umutekano wifashe gute aho ngaho kuri rusizi ya mbere
umutekano kuri rusizi ya mbere ubona ko hari abapolisi eh, bambaye imyenda iniforume impuzankano ya gipolisi eh, bambaye n'ingofero zibakingira zikinga amasasu ntabwo ari umubare munini cyane ariko ubona ko umubare usa n'uwiyongereyeho gato hanyuma no mu mujyi uhageze ubona ko hari ingendo cyangwa se gucunga umutekano kw'abapolisi urujya n'uruza haba ku manywa ku mugoroba gutyo ubona ko hari Temistokle- ingamba z'umutekano ziyongereye temisitokire mutijima ndagushimiye cyane banywanyi mwese